igitabo intambara ikomeye igice cya munani ruteri imbere y'urukiko rw'iwomuzi undi mwami witwaga sharire wa gatanu yima mu budage intumwa z'i roma zihutira kumushyira urwandiko rwo kumuha impundu bagira ngo baze kubona uko bamucyamurira gukoresha imbaraga ze ngo arwanye abo bayobozi b'ubugorozi bw'idini ariko umutware umwe eregitoro wa saxoni wari warafashije abimitse sharire ngo abe umwami amugira inama yo kutagira icyo akora kuri ruteri kugeza ubwo azamuhamagara mu nama ubwo umwami ayoberwa icyo akwiriye gukora cyangwa kureka ku bw'ayo matsinda yombi atavuga rumwe abo ku ruhande rwa papa nta kindi bashakaga uretse urupfu rwa ruteri eregitoro wa saxoni we yavugaga ko nta muntu n'umwe yaba umwami w'abami cyangwa undi uwo ari we wese wari werekana ububi bw'inyandiko z'umugorozi akaba ariyo mpamvu asabira maritini ruteri guhabwa urwandiko rw'inzira rutuma arindwa kugira ngo ashobore kujya kwisobanura ubwe imbere y'urukiko rugizwe n'abahanga kandi b'inyangamugayo abanyamashyaka b'i buhorandi bari bategereje inama nkuru y'intara zose yendaga guteranira vuba mu mudugudu wa womuzi ubwo hari hashize igihe gito umwami sharire yimitswe hari hariho n'ibindi byerekeye ku butware bw'igihugu ariko ibyo byose byasaga n'aho ari ubusa ubigereranyije n'umurimo w'uwo mwubahamana w'Winterberg rugikubita sharire yabwiye eregitoro wa saxoni ngo azane ruteri mu nama nkuru ahamirize ruteri yuko azarindwa icyerekeye urugomo cyose kandi ko azahabwa uburenganzira bwo kuganira nawe ibintu bikomeye cyane cyane ibikurura impaka ruteri ubwe yifuzaga kugaragara imbere y'umwami ubuzima bwe bwari bumaze gucika intege niko kwandikira eregitoro ati niba ntashobora kujya iwomuzi mfite ubuzima butagira umuze bazanjyanayo ndwaye nk'uko ubu bimeze umwami w'abami nampamagara imana izaba impamagaye nashaka kungirira nabi kuko uko bigaragara arifuza kumenya neza ibyanjye imana izaba ibireba umukiza wanjye ariho wa wundi warinze abasore batatu akabavana mu itanura ry'umuriro imana nibona atari ngombwa kundinda njye ndiki ko ntacyo ndicyo igikwiriye ni ukurwanya icyatuma ubutumwa bwiza busuzugurwa n'inkozi z'ibibi n'abatemera imana nzemera kumena amaraso kuko tutazi icy'ingenzi kuruta ibindi muri byo niba ari ubuzima bwanjye cyangwa ari urupfu ariko ntimwibwire ko mfite ubwoba bwatuma mpunga cyangwa nisubiraho sinshobora guhunga kandi rwose sinshobora kwisubiraho ubwo iwomuzi bumvaga inkuru y'uko rutera agomba kwitaba urukiko abaturage barababaye cyane aleyandere wari intumwa ya papa yari ashinzwe kugenzura neza uko byifashe abonye bimeze bityo arababara cyane biramurakaza yabonaga ko ingaruka yabyo ihindukirira nabo ubuyobozi bwa papa guca urubanza mu buryo buhinyuza ijambo rya papa wamaze kuvuga ko rutera akwiriye gucibwa byajyaga kuba ugusuzugura ubutegetsi bwa nyir'ubutungane nanone yatinyaga ko kwiregura k'umuyobozi ku ngingo zikomeye aregwa byayobya ibikomangoma bikava ku ruhande rwa papa ku bw'izo mpamvu yereka umwami ko adashimishijwe rwose n'uko ruteri yitaba urukiko rw'iwomuzi abikorana ingufu cyane asaba yinginga kugeza ubwo umwami avuye ku izima yandikira eregitoro ko niba rutera adashaka kwisubiraho agomba kuguma iwitemberge aleyandere amaze kubona ko urugamba rubatsinze agerageza ubundi buryo bwose bushoboka kugira ngo abone icyo aciraho iteka ruteri ashakisha impamvu zikomeye yavuga zikitabwaho n'ibikomangoma n'abihaye imana na rubanda rwose bagize itorero arega umugorozi ubuyobe ubugome kwanduza ibyera no gutukana ariko guhubuka n'umutima yabikoranye bihera ko bigaragaza neza ko abikoranye umutima w'urwango no kwihorera aho kugaragaza ko abikoranye umutima wo kurwanira ubusugi bw'itorero umutima utuje udafite icyo umurega ruteri yari afite wemezaga abari aho ko arengana Ariandre akuba inshuro ebyiri uburakari yari afite maze ahatira umwami gukora byihutirwa ibyo papa ashaka umwami sharire amaze kurambirwa n'ako gahato asaba ko intumwa ya papa izana ikirego mu rukiko papa yari afite abahanga bake mu kuburana kubera imibereho bari bafite n'amashuri bize naho inshuti za ruteri zari zitegereje kandi zifitiye ubwoba ingaruka z'ibyo Ariandre yavuze iteraniro ry'abantu ribonye intumwa ya papa ihingutse n'icyusa cyinshi zirushaho gutinya ibitekerezo bya benshi byahise byibuka ibyagiriwe Yesu umukiza igihe bamushushubikanyije kwa ana no kwa kayafa bakamujyana no kwa pirato bamusabira gupfa Ariandre akoresha ibyo azi byose n'ubuhanga mu mvugo kugira ngo asenye ukuri niko kuvuga ibirego abigerekaho ibindi birego ngo yicishe ruteri amwita umwanzi w'itorero na leta umwanzi w'abariho n'abapfuye umwanzi w'abihaye imana bose n'abakorerabushake umwanzi w'inama y'abepiskopi n'abakristu bose muri rusange aravuga ati amakosa ya ruteri yemeza ko akwiriye gutwikwa hamwe n'abantu ibihumbi ijana yayobeje arahagije mu kurangiza yerekana agasuzuguro afitiye abemera kwizera gushya ati abo bayoboke ba ruteri ni bantu ki ako gatsiko katampaye agaciro k'abigira inshyantutsi mu kibonezamvugo abapadiri bataye umutwe abacamanza babaswa n'abakomeye bitesheje agaciro maze bakivanga na rubanda bayobeje bakabatesha inzira ntibarebe uko abayoboke b'itorero gaturika bangana ko ari benshi kandi ari abanyabwenge n'ubushobozi icyemezo gifatwa n'imbaga nyamwinshi kirahesha amaso y'injiji kubona kereka abatazi gufata ibyemezo akaga kabategereje kirakomeza abari bafite intege nke kandi gikomeza abafite ubutwari abaharaniye ukuri mu bihe byose byabayeho bagiye bahura n'abarwanisha izo ntwaro nibyo bitekerezo bizakomeza kuvugwa birwanya abatinyuka bose kwerekana ko batemera amakosa bakoresheje inyigisho zumvikana zivuye mu ijambo ry'imana abanyedini igihogera bazavuga bati abo se kandi ni bande bazanye inyigisho nshya dore nawe ni bake bigaragara ko hari ibyo batazi kandi ni n'abakene nyamara bagatinyuka kuvuga ko bafite ukuri no kwitwa ubwoko bwatoranijwe n'imana ntacyo bazi barishuka mbega ukuntu dufite itorero rigizwe n'abantu benshi kandi bakomeye mbega ukuntu muri twe hari abantu b'ingirakamaro b'abahanga bafite ubushobozi ngibyo ibyo abantu b'ubu bitwaza ngo isi bayigira iyabo ariko ntibarusha abahozeho mu gihe cya ruteri ubugorozi ntiburangirana na ruteri nk'uko bamwe babitekerezaga bugomba gukomeza mu mateka kugeza ku mpera y'isi ruteri yakoze igikorwa gikomeye igikorwa cyatumye n'abandi barushaho gutekereza iby'umucyo imana yamumurikiye nyamara ntiyahawe umucyo wose wagombaga guhabwa isi kuva icyo gihe kugeza ubu imico myinshi kandi mishya yakomeje kumurikira ibyanditswe byera kandi ukuri gushya kugenda guhishurwa kugeza uyu munsi imvugo y'intumwa ya papa yatangaje cyane abagize urukiko ruteri ntiyari ahari ngo avuguruze iyo ntyoza y'akataraboneka ya papa akoresheje ukuri kunyomoye kw'ijambo ry'imana nta muntu n'umwe washoboye kurengera umugorozi icyinjiye mu bitekerezo bya bose ni ukurandurana n'imizi ubuyobe bwazanywe na ruteri roma yari yabonye uburyo bwose bwo kurengera ibitekerezo byabo uw'intyoza muri bose yari amaze kuvuga ntacyo yasize mu byo yari afite kuvuga byose ariko uko gutsinda yibwiraga kwagaragazaga ahubwo ishusho yo gutsindwa icyari gisigaye noneho kwari ukugenzurana ubushishozi ahari ukuri n'ibinyoma hagati y'abo bombi bahanganye kuva ubwo roma ntiyari ikiri mu mutuzo n'umutekano nka mbere abenshi mu bari bateraniye aho bari biteguye gutanga ruteri ngo abe igitambo igihe cyose papa bitegetse ariko benshi mu bayoboke be bari bababajwe cyane n'ubuhenebere itorero rifite kandi bifuzaga ko hagira igikosorwa mu byari bibabaje cyane abadage biterwa no gushayisha mu bibi no kwikundira inyungu intumwa ya papa yari yerekanye mu gihe gikwiriye igitugu cy'ubutegetsi bwa papa umukiza ashyira mu mutima w'umwe mu bajyanama b'urukiko igitekerezo cyo kwerekana ku mugaragaro ingaruka mbi z'ubutegetsi bw'igitugu nk'ubwo witwa george wisakse ahagurukira mu iteraniro ry'ibikomangoma maze yatura ku mugaragaro ubuhendanye n'ububi bukabije bigaragara mu ngoma ya papa kandi agaragaza ingaruka zabyo mbi niko kurangiza agira ati dore bimwe mu bikorwa bibi biregwa roma ntibakigira isoni icyo bitayeho ni ikintu kimwe gusa amafaranga ukongera uti amafaranga ku buryo ababwiriza bagombye kwigisha ukuri batangiza inyigisho z'ibinyoma kandi uretse kuzihanganira barazihembera uko barushaho kubeshya niko barushaho kubihemberwa muri iyo soko y'imyanda niho havomwa amazi y'ibirohwa gukunda iby'isi ni intandaro yo gukunda amafaranga ako ni akaga katejwe n'intumwa ya papa kakaba gashenguye imitima y'abakene yaciriyeho iteka ubugorozi bukomeye burakenewe ahantu hose rutera ubwe ntiyajyaga kugira imbaraga zingana zityo zo kwamagana ububi bw'ubupapa kandi ibirego by'intumwa ya papa ntibyajyaga kubura kwitabwaho no gukora ishyano kuko byari bivuzwe n'umwanzi ruharwa w'umugorozi iyo amaso y'abari bateraniye aho ajya guhezwa bajyaga kubona ingabo z'abamarayika b'imana bari hagati yabo bakwirakwiza umucyo mu mwijima w'icuraburindi barimo berekeza imitima y'abantu ku kwakira ukuri imana y'imbaraga y'ukuri kandi y'ubwenge bwose niyo yari ifite mu maboko yayo abanzi b'ubugorozi kandi yateguraga inzira y'umurimo wayo ukomeye wari ugiye kubaho Martin ruteri ntiyari ahari ariko ijwi ry'uruta ruteri ryumvikanye mu iteraniro urukiko rutegeka ko umugorozi ahamagazwa rutitaye ku kwinginga gusaba no kubirwanya bya areyandere umwamageraho arabyemera rutera ahamagazwa imbere y'urukiko iryo tegeko riherekezwa n'urwandiko rw'inzira rutanzwe n'umwami rumuhesha kurindwa no kumugarura nta kimwakuye umugabo w'intwari ashingwa kumutwaza impapuro i wittenberg no kumugarura iwomuzi abari inshuti za ruteri bagize ubwoba baranatangara kuko bari bazi inzika n'urwango abo bantu bafitiye ruteri batinya yuko urwandiko rw'inzira yari afite rutajyaga kumwubahiriza bamugira inama yo kutishyira mu kaga abasubiza atya ati intumwa za papa ntizishaka yuko ngi womuzi ahubwo bashaka yuko ncirwaho iteka ngapfa ariko ntacyo bitwaye ntimurushwe munsabira ahubwo musabire ijambo ry'imana kirisita azampa ubushobozi bwo kunesha abakozi b'umubi sinzigera nemera ibyabo kandi nzabatsindisha kwemera gutanga ubuzima bwanjye ngapfa iwomuzi bari mu myivumbagatanyo ngo banyemeze kwisubiraho ariko dore kwisubiraho kwanjye ni uku nigeze mbivuga n'ubundi ko papa ari intumwa ya kirisito ariko noneho ubu mvuze ko papa ari umwanzi wa kirisito akaba ahubwo ari intumwa ya satani duteri ntiyajyaga gukora urwo rugendo rw'akaga wenyine nubwo yari afite urwandiko rw'umwami abantu batatu bo mu nshuti ze biyemeza kumuherekeza abanyeshuri benshi n'abaturage bacengewemo n'ubutumwa bwiza bamusezera barira nguko uko umugorozi n'abamuherekeje bafashe urugendo bava witemberiga mu rugendo ruteri yabonaga ibitekerezo by'abantu birimo ubwoba mu midugudu imwe ntibigeze bamucira akari urutega ageze i nomberg umupadiri yeretse ruteri nta jambo avuze ishusho y'umugorozi wabayeho mu butaliyani witwaga savonaro wapfuye nk'uwahowe imana azira gukunda ukuri ruteri asobanukirwa n'icyo amubwiye ariko ntibyamuhungabanya umunsi ukurikiyeho aza kumenya ko inyandiko za ruteri zaciwe iwomuzi itegeko ry'umwami w'abami ryashyizweho risaba ko inyandiko zose zaciwe zishyikirizwa abacamanza wa muherekeza w'intwari aza gucika intege maze abaza ruteri niba akiyemeje gukomeza urugendo aramusubiza ati ye nubwo namaganywe mu midugudu yose ageze i yelifuti yakirwa mu cyubahiro gikomeye n'abantu benshi bamwishimiye yinjira mu mudugudu aho yahoze asabiriza agace k'umugati wo kurya mu gihe yari akiri umwana bamurarikira kubwiriza kandi yari yarabibujijwe ariko umuherekeza we yari yabyemeye nk'umupadiri azamuka kuri aritari muri kiliziya aho yahoze ashinzwe gukingura inzugi no gusukura ibyicaro by'abakristo rutera atangira kubwira abantu bamufitiye inyota cyane amanyagurira umutima w'ubugingo abo bashonje yerekana ko kirisito ariwe ufite icyubahiro kiruta icya papa n'intumwa ze n'abami bose ruteri ntiyigera abahishurira ko ari mu kaga ntiyigera anashaka ko abo bamwumva bagira icyatuma bamugirira impuhwe ariyibagirwa ubwe yerekana kirisito gusa wenyine yishyira mu bwihisho bw'umuntu w'i karovari agendereye gusa kwerekana ko yesu wenyine ari we mukiza w'umunyabyaha aho ruteri yanyuraga hose bamwakiranaga amatsiko abantu benshi baza kumusanga bihuta baramuzenguruka bazanywe no kumuburira imigambi y'abaromani bati bazagutwika nk'uko batwitse huse ariko rutera arabasubiza nta bwoba ati nibankongeza umuriro ukaka kuva iwitemberiga kugeza iwomuzi ibirimo ibyawo bikagera no ku ijuru nzawunyuramo mu izina rya yesu mukiza nkomeze kumwamamaza inkuru ivuga ko ari hafi kugera iwomuzi itera abantu ubwoba bwinshi inshuti ze zahindaga umushyitsi ku bw'ubuzima bwe abanzi be batinyaga ko ibyo bamurega bitafata nuko bakora uko bashoboye kose ngo bamubuze kwinjira mu mudugudu abari mu ruhande rwa papa bamugiraga inama yo kwemera ko bamwakirira mu nzu y'umwe mu nshuti ze aho bibwiraga ko bashobora kumvikana nawe byose bikarangiriraho abari mu ruhande rwe nabo bakamubwira iby'ibyago bimutegereje ngo bamutere ubwoba ariko byose bifata ubusa ruteri wari umuntu udahindagurika arababwira ati nubwo abadayimoni bose baba bateraniye iwomuzi nk'uko amategura agerekeranye ku nzu sinzatinya kuhinjira igihe ruteri yinjiraga iwomuzi abantu bari bahuruye kumusanganira barutaga cyane abasanzwe baza gusanganira umwami w'abami ahantu hose hari hari ubwoba ni uko muri icyo gihururu cy'abantu akajwi gato kaza kumvikana k'umuntu uririmba indirimbo y'abapfu nk'aho byabaye kuburira ruteri ngo agiye gupfa mu gihe yavaga mu modoka aravuga ati imana niyo izandengera umwami w'abamuhamagaza inama kugira ngo bamenye icyo bakwiriye gukorera ruteri umwe mu bepisikopi warinda ko reka aterura amagambo ati twamaze igihe kirekire tuganira ibyo nyakubahwa icyo twiyemeje ni ukumwikiza uriya muntu kandi vuba mbese siximondi ntiyicishije huse umuriro ntitugomba kureka cyangwa ngo duhe urwandiko rw'inzira umuhakanye umwami w'abami arasubiza ati ibyo twasezeranye tugomba kubikomeraho ni uko icyemezo cyo guhamagaza ruteri gifatwa ubwo abo mu mudugudu bose bumvaga bashaka kubona uwo muntu w'akataraboneka nuko akimara kuruhuka amasaha make gusa abona abashyitsi benshi baje kumureba abategetsi bagenda ku mafarashi abanyamadini abahagarariye rubanda n'abandi abanzi be bamubonye batangazwa n'inyifato ye y'ubutwari ubwiza n'umunezero afite ku maso n'imvugo y'ubuhanga ihesha ijambo rimuvamo ryose imbaraga ikomeye bamwe ntibashidikanya kuvuga ko akoreshwa n'imbaraga mvajuru abandi bavuga nk'abafarisayo mu gihe cya yesu bati arimo abadayimoni umunsi ukurikiyeho rutera azanwa imbere y'urukiko umusirikari mukuru amujyana mu cyumba cy'imanza ariko agerayo bibanje kuruhanya cyane kuko ahantu hose mu nzira hari huzuye abantu bashakaga kwitegereza uwo mupadiri watinyutse kurwanya ubutegetsi bwa papa igihe ruteri yanyuzwaga imbere y'ingabo zirinda umwami w'abami zari zikikije icyo cyumba umwe mu basirikare bakuru yamukomye ku rutugu ati padiri muto padiri muto wijyanye mu rugamba rukomeye njye ubwanjye cyangwa undi musirikare wese muri twe atatinyuka ariko niba uzi ko urwanira ukuri kandi ukaba ushikamye jya mbere imana izakurinda kandi ntugire icyo utinya uwiteka azakubera umutabazi hanyuma ruteri ahagarara imbere y'urukiko umwami yari yicaye ku ntebe y'ubwami yari akikijwe n'abakomeye bo mu bwami bwe nta wundi muntu wari warigeze ahagarara imbere y'inama ikomeye itangaje nk'iyo ruteri yari ahagaritswe imbere no kwiregura kubwo kwizera kwe kugaragara ry'imbere y'inama kwari ikimenyetso cyo kunesha k'ukuri kw'imana umuntu wari wamaze gucirwa urubanza na papa none kandi ngo yongere acirwe urubanza n'indi nama ibyo byagaragazaga yuko ubutware bwo mu ijuru bwa papa bwari butangiye kugabanyuka umugorozi rutera amaze kuvumwa agacibwa mu itorero na papa yasezeranijwe ko azarindwa no kuzumvwa ahagaze imbere y'inama y'abakuru b'amahanga itegeko ryari ryaravuye i roma rimubuza kutazongera kugira icyo avuga nyamara ubwo yari ahawe urubuga rwo kuvugira imbere y'ibihumbi by'abantu bavuye mu bihugu byose bya gikristo imbere y'iyo nteko y'abakomeye umugorozi ruteri wari waravukiye mu muryango woroheje cyane yasaga n'ufite ipfunwe ryo kugaragara ahatari umwanya we ibikomangoma byinshi bibonye inkeke afite ku mutima biramwegera umwe muri bo amubwira aya magambo ntutinye abadashobora kugira ikindi bica uretse umubiri kuko bidashobora kwica ubugingo undi aramubwira ati nibakujyana imbere y'abami umwuka w'imana niwe uzavugira mu kanwa kawe uko niko abakomeye bo muri iyi si basubiraga muri ayo magambo ya kirisito kugira ngo bakomeze umugaragu we mu bigeragezo ruterazanwa imbere y'intebe y'umwami habaho ituze ryinshi mu bantu nuko umusirikare mukuru w'umwami arahaguruka yerekana imizingo y'ibitabo makumyabiri irambitse ku meza maze asaba ruteri gusubiza ibibazo bibiri abajijwe icya mbere niba ibyo bitabo ari ibye icya kabiri niba yemera kwivuguruza akareka ibyo bitabo Rutera asubiza ikibazo cya mbere ko yemera ibyo bitabo ko ari ibye ati ariko ibyo kumenya ko nkomeye ku byo nanditse cyangwa ko nakwivuguruza icyo ni ikibazo kigendanye no kwizera n'agakiza k'umuntu byaba rero ari ugutinyuka cyane gusubiza ntitaye ko icyo mvuga ari ijambo ry'imana rikwiye kubahwa cyane kuko ari ryo butunzi buruta ubundi mu ijuru no mu isi kuko nihandagaje bishoboka ko navuga ukuri kutuzuye cyangwa nkagukabya bityo nkaba nizaniye gucirwa urubanza na yesu kirisiti wagize ati ariko uzanyihakanira imbere y'abantu wese nanjye nzamwihakanira imbere ya data uri mu ijuru nizo mpamvu nsaba nyakubahwa umwami w'abami mu cyubahiro cye nicishije bugufi kunyemerera agahe ko gutekereza ngo nsubize igisubizo kitabangamiye ijambo ry'imana mu gusaba atyo ruteri yagaragaje ubwenge abari bateraniye aho bahise bemera ko ruteri adahubuka mu byo akora atabanje gutekereza ubwo bwitonzi no kwishyira mu mutuzo atatekerezwagaho ubutwari no gukomera ku bitekerezo bye byamwongereye imbaraga bituma ashobora gusubizanya ubwitonzi inyuma icyemezo yafashe kandi agifatanya ubwenge n'icyubahiro byatangaje abanzi be bagwa mu rujijo bakoze isoni icyubahiro cyabo bukeye bwaho yagombaga kwitaba kugira ngo atange igisubizo giheruka mu gitondo cyaho ubuzima bwe busa n'ubuhungabanye kubera gutekereza imbaraga zibumbiye hamwe kurwanya ukuri kwizera kwe kwari mu kigeragezo gikomeye kuko abanzi be barushagaho kwiyongera kandi imbaraga y'umwijima isa naho ariyo ifite imbaraga ikomeye ibicu by'umwijima byasaga naho ari byo bimuzengurutse bimutandukanije n'imana yumvaga akeneye ikimuhamiriza ko imana nyiringabo iri kumwe nawe muri ako gahinda arapfukama umutwe wubama ku butaka arataka cyane aniha ijwi ry'umubabaro we nta wundi wajyaga kurisobanukirwa uretse imana yonyine yatakaga ati mana ishobora byose mana ihoraho mbega ukuntu isa ari ingome dore ifunguye imva ngo impambemo kandi mfite ibyiringiro bike muri wowe niba hari ibikomeye ku isi nagiramo ibyiringiro urwanjye rwaba ruje inzogera iravuze urubanza ruraciwe mana mana rwose wowe mana yanjye koresha ubwenge bwawe maze ungoboke binkorere kuko ari wowe wenyine ntezeho amakiriro kuko atari umurimo wanjye ahubwo ni uwawe ntacyo mfite nakora ntacyo mfite kuvugana n'abakomeye b'isi ariko ni umurimo wawe kandi n'uw'ukuri iteka ryose nyagasani ntabara mana ikiranuka kandi idahinduka sinishingikirije ku muntu uwo ari we wese ntacyo byamarira ikiremwa muntu cyose kiragwaguza ikimuturukaho cyose ntigitunganye wantoranirije uyu murimo ndabizi none mana gira icyo ukora maze umbi iruhande ku bw'izina ry'umwana wawe ukunda Yesu kirisito unkingira akandengera akambera igihome ubwenge n'uburinzi mvajuru byatumye rutera asobanukirwa n'akaga kamutegereje bituma atiringira imbaraga ze bwite mu bushishozi bwe agira amakenga ntiyishora mu gusubiza atabanje kugira agahe ko gutekereza imana yateguriraga umugaragu wayo umurimo ukomeye wari umutegereje icyamuteraga ubwoba si ukubabazwa cyangwa kwicwa urupfu rubi byari bimutegereje icyo si cyo cyari inkeke kuri we ahubwo yari ageze mu gihe gikomeye cyane kandi yumvaga adafite imbaraga zihagije zo guhangana nacyo ubutumwa bw'ukuri bwajyaga guhungabana bitewe n'intege nke ze yanze kurwanira umutekano we bwite ahitamo kurwanirira uruhande rw'imana kugira ngo ubutumwa bwiza abe ari bwo butsinda ubugingo bwe bwanyuze mu bihe bikomeye biteye agahinda nko mu gihe cy'akababaro ka yakobo mu rugamba rwa nijoro ku nkengero z'akagezi ari wenyine nk'uko byabaye kuri isirayeli cyangwa yakobo nawe yatsinze urugamba rw'imana mu ntege nke ze kubwo kwizera asingira kirisitu umurengezi ukomeye ahabwa ubwishingizi bumukomeza ko atazahagarara imbere y'urukiko wenyine ubugingo bwe busubizwamo intege n'amahoro maze ashimishwa cyane no guhabwa imbaraga imubashisha kurengera ijambo ry'imana imbere y'ibikomangoma n'abakomeye bo mu gihugu yishingikirije ku mbaraga z'imana ruteri yitegura intambara yari imutegereje atekereza uko ari busubize atoranya imirongo imwe mu nyandiko ze atoranya kandi amasomo amwe yo muri bibiliya ashyigikira imitekerereze ye igihe cyo kwitaba kigeze ruteri yegera ameza yariho ibyanditswe byera maze arambika ikiganza cye cy'ibumoso kuri icyo gitabo cyera ikiganza cy'iburyo akizamura hejuru agitunze ijuru maze arahira ko atazigera abura kurwanirira ubutumwa bwiza kandi azahora yamamaza kwizera kwe nubwo byaba ngombwa ko abihamisha kuvushwa amaraso yongeye kugarurwa imbere y'urukiko mu maso he hari huzuye amahoro nta bwoba na buke bumugaragaraho ituze n'ubutwari yari afite byahamyaga ko ari umuntu w'imana imbere y'abo bakomeye b'isi umusirikare mukuru w'umwami amubaza niba agikomeje amahame ye cyangwa yemera kuyareka rutera amusubizanya ijwi ryoroheje ryicishije bugufi atarakaye kandi adahubutse nk'uko n'ubusanzwe imyitwarire ye yari imenyereye kubaha yerekana ibyiringiro muri we n'umunezero bitangaza abari muri iyo nama umugorozi asubiza iteraniro ntambebye ati nyakubahwa mwami bikomangoma bakuru b'ubutegetsi ndabitabye mu cyubahiro cyanyu nkurikije itegeko nahawe ejo kandi ndabingingira kubw'imbabazi z'imana ngo mwumve neza ubusobanuro bw'ukuri nemera rwose ko ari impamo ndabiseguraho mbasaba imbabazi nindamuka mvuze imvugo mutamenyereye ibwami kubwo kutabimenyera kuko ntakuriye mu bikari by'abami ahubwo narerewe mu icuraburindi ry'ikigo cy'abihaye imana mu gisubizo cyahuranyije ikibazo yabajijwe avuga ko ibitabo yanditse byose bidahuje muri bimwe yanditse ibyerekeranye no kwizera n'imirimo myiza kandi n'abamurwanyaga bemeye ko ibyo bitabo ari byiza kandi bifitiye abantu akamaro kubica mu bantu byaba ari kimwe no guca ukuri bose bemera umugabane wa kabiri w'ibitabo bye wari ugendereye kurwanya gushayisha mu bibi no gutanga urugero rukojeje isoni bigaragara mu buyobozi bw'ubupapa guca izo nyandiko byaba ari ugutera inkunga ubugizi bwa nabi bw'abaromani urugi rukaba rufunguwe ngo bamarire ku icuma abaziranenge benshi naho umugabane wa gatatu w'inyandiko yemera ko yarwanyije abantu ku giti cyabo bahagarariye ubugizi bwa nabi bw'ubupapa bakaburengera ku bwe abo bantu yemera ko rwose yabatonetse cyane kurenza uko byari ngombwa ntabwo yigiraga intungane ariko we ubwe ntiyashoboraga kunenga ibitabo bye kuko yari kuba ateye inkunga imbaraga y'ubugizi bwa nabi kandi akaba ateje akaga ubwoko bw'imana bugashyirwa mu karengane karushijeho kuba kabi cyane aza kongeraho ati ahasigaye njye ndi umuntu ntabwo ndi imana niyo mpamvu nta kindi nashobora gukora usibye gukurikiza urugero rwa kirisito aravuga ati ndabasabye rwose mu izina ry'imana nyir'imbabazi ngo mwe nyakubahwa umwami w'abami namwe bikomangoma mwese cyangwa undi wese mu banyacyubahiro na rubanda kunononsora mukanyerekaho nibeshye mukoresheje amagambo y'intumwa n'abahanuzi icyo nsaba gusa ni uko mu nyemeza ikosa ryanjye ndemera kwisubiraho kandi ndaba uwa mbere kujugunya ibitabo byanjye mu muriro ndaregwa kuba narabaye intandaro y'amacakubiri mu bantu ku bw'amahame yanjye nkaba narateje ibibi byose n'ingorane bibangamiye ubwami kandi ejo nabwiwe amagambo akomeye yo kunyaha ku bw'ibyo none rero ndabihamya ku mugaragaro nta kinezeza nko kubona ayo macakubiri abaho bitewe no gusobanukirwa n'ijambo ry'imana kuko ibyo bitanyuranyije n'umugambi w'iryo jambo nk'uko umukiza yabivuze ati mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi sinaje kuzana amahoro ahubwo naje kuzana inkota gusobanukirwa n'ubwenge bw'imana no gukiranuka kwayo birakomeye birakwiye ko tubitekerezaho neza kugira ngo uku kutumvikana kubabaje kutarushaho kwiyongera kukaba intandaro y'isuri y'ubuhenebere bukabije mu by'umwuka kubera kwiyemera imbaraga n'ubwenge bigatuma ijambo ry'uwiteka ritukwa abaryumvira by'ukuri bakarenganywa nta bwoba binteye kubaha ingero nyinshi zigaragaza ibyo maze kuvuga bivuye mu byanditswe byera mwibuke farawo abami b'i baburoni ndetse n'abami ba isirayeli bashatse gukomeza ingoma zabo bakurikije inama zivuye mu bwenge bw'abantu ariko ibyo nibyo byabarimbuje kuko imana itungura abanyabwenge mu bucakura bwabo yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwayo ubwo ruteri yavugaga mu kidage noneho bamusaba gusubira mu byo avuze mu kiratini nubwo yasaga n'unaniwe ku bw'ibyo yari amaze kuvuga ntiyanze uko gusaba ahera ko asubira muri ya mvugo mu buryo bwumvikana neza n'imbaraga nk'izo yakoresheje mbere yari akiri mu burinzi bw'imana no gukoreshwa nayo kugira ngo iryo jambo risubirwemo neza ibitekerezo bya benshi mu bikomangoma byari byarahumishijwe n'amakosa no gusenga by'umuhango ku buryo batashoboye guhita basobanukirwa n'ibitekerezo bya ruteri ariko ubwo yasubiragamo nibwo bashoboye gusobanukirwa n'ukuri ababwira abari baramaze kwinangira badashaka kubona umucyo biyemeje rwose kutazigera bemera ukuri nibo bagize uburakari bukomeye babonye imbaraga idasanzwe mu magambo ya ruteri ubwo yari amaze kuvuga umunyarukiko w'iterevezi mu izina ry'umwami w'abami amubwira n'ubukana ati ntiwashubije ikibazo wabajijwe turifuza igisubizo cyawe cyahuranije kandi cyumvikana dusubize yego cyangwa oya wemera cyangwa uhakana kwisubiraho umugorozi arabasubiza ati nk'uko nyakubahwa mwami namwe abakuru b'ubutegetsi mwananshatseho igisubizo gitunganye kivunaguye cyumvikana ndabasubiza igisubizo kimwe gusa nicyo cyiki sinshobora kureka kwizera kwanjye ku bwa papa cyangwa ku bw'inama kuko bigaragara neza yuko kenshi bayoboranaga amakosa kandi inyigisho zabo ziravuguruzanya nuko rero ndamutse ntemejwe n'ibyanditswe byera ngo amasomo nigishije anyumvishe mu mutima yuko nyuranyije nabyo ntabwo narota mbikora kuko umukristo watura ibinyuranyije n'iby'umutima uhana umwemeza aba yishyize mu kaga dore mpagaze hano nta kindi mbasha gukora imana imfashe amin nguko uko uwo mukiranutsi yahagaze ahagarara ashikamye rwose ku rufatiro rukomeye rw'imana umucyo wo mu ijuru umurasira mu maso ubukuru bwe n'imico ye myiza amahoro n'umunezero yari afite mu mutima we byagaragariye bose ubwo yahinyuzaga ibinyoma agahamya ubukomere bw'ukwizera kunesha iby'isi inama yose imara umwanya icecetse iri mu kayubi mu gisubizo cye cya mbere ruteri yari yavuganye ijwi ryoroheje yicishije bugufi cyane nk'ufite ubwoba abo mu ruhande rwa papa bari bamubonyemo ikimenyetso cyo gutangira kudohoka bari bategereje kumuha igihe gusa cy'amahirwe ya nyuma yo gutekereza kwisubiraho umwami w'abami sharira ubwe amaze kubona imvugo y'isa n'irimo agasuzuguro kandi yoroheje niko kuvuga ati ni ukuri uriya muntu si uzatuma nteshuka ngo mve mu byo nsanzwe nizera ariko ubutwari n'ubwumvikane bw'igisubizo cya kabiri kimwe n'ubusobanuro bujambuye bw'ibitekerezo bye byatangaje abantu bose umwami w'abami ntiyashobora kubyihanganira niko kuvuga ati uriya mupadiri avugana umutima utagira ikibi n'umushinja n'ubutwari budahungabana ibikomangoma by'ubudage byarebanaga agasuzuguro kavanze n'ibyishimo uwo muntu wari userukiye igihugu cyabo abanyaroma bari batsinzwe icyo baburaniraga cyasaga n'aho cyagize umwaka uwo munsi bishakiraga kuguma ku butegetsi gusa batitaye ku byanditswe ahubwo bashingiye ku gitugu gusa n'ibitekerezo bidahinduka by'ingoma y'ubupapa umunyarukiko asubirana ijambo ati niba utisubiyeho umwami w'abami n'ubwami bwose bw'ingoma ye bari bwirebera igihano kigenerwa umuyobe wikomeza mu mutwe abari inshuti za ruteri bari bashimishijwe n'imvugo idakemwa bamaze kumva iryo jambo bahinda umushyitsi ariko uwo munyabwenge avuga n'ituze ati imana imfashe kuko nta mpamvu yo kwisubiraho bamusohora mu cyumba cy'urukiko kugira ngo ibikomangoma bivugane iby'irangira ry'urubanza buri wese yabonaga ko icyo ari igihe cy'akaga ku bukristo ruteri mu gukomeza kwanga kwisubiraho byajyaga kugira ingaruka y'igihe cy'imyaka magana menshi mu mateka y'itorero bituma bongera kumuha andi mahirwe yo kwibaza ngo areke ingingo z'amahame ye agarurwa buheruka imbere y'inteko y'abantu nibwo bamusabye nanone kwibaza kureka amahame ye arababwira ati nta kindi gisubizo mfite kirenze icyo nabahaye birumvikana ko kumutinyisha cyangwa kugira ibyo bamusezeranira atari byo byajyaga kumuvana ku izima abayobozi bakuru kwa papa barakazwa cyane no kubona ububasha bwabo bwubashywe ndetse buhindisha umushyitsi abami n'ibikomangoma none bukaba busuzuguwe n'umupadiri woroheje byari bibatindiye kugira ngo bumvishe uwo mupadiri bamubabaze kugeza gupfa ariko ruteri yari yamaze kugira ayo makenga nicyo cyatumye yababwiranaga byose ikinyabupfura no kwitonda bikwiriye umukristo amagambo ye ntiyarangwagamo ubwirasi cyangwa amafuti ntabwo yari umuntu ukireba ubwe cyangwa ngo yite ku isumbwe ry'abantu bakomeye icyo yiyumvagamo gusa ni ukuba ari imbere y'imana isumba cyane papa abami ndetse n'abami b'abami kirisiti ubwe niwe wavugiraga mu byo ruteri yahamyaga abihamisha imbaraga n'icyubahiro kugeza ubwo amagambo ye yabahwituye mu mitima agatangaza inshuti ze kimwe n'abanzi be umwuka w'imana yari kumwe n'iyo nama akabakaba imitima y'abayobozi b'igihugu bamwe muri abo bakuru batuye rwose yuko ibyo rutera avuga ari iby'ukuri nta shiti hariho abababajwe n'amagambo ye ariko abandi bakaburabura nanone hariho abandi bataruhije bagaragaza ko bemera ibyanditswe byera ubwabo mu bihe byakurikiyeho batuye bashize amanga iby'ubugorozi bw'idini ko babyemera wa wundi eregitoro frederico yategereje ibyajyaga kuva mu nama afite amatsiko kandi yari yategeye amatwi ibyo ruteri yavugaga bimuhagaritse umutima yishimiye ubutwari no kudahindaganywa no gushira amanga by'uwo mwubahamana w'icyatwa bituma nawe yishimira kumurengera no kumurinda eregitoro frederico agereranyije ibye n'ibyabo byajyaga impaka asanga ruteri abazimba cyane abona ko ubumenyi bwa papa n'ubw'abami n'abepiskopi butsindwa cyane n'iby'ukuri ruteri yahamyaga uko byari bimeze ubutware bw'i Roma bwari bumaze gutsindwa ibi byajyaga kugaragarira amahanga yose n'imiryango yose yajyaga gukurikiraho bamaze kubona umusaruro uvuye mu buhamya bwa ruteri intumwa ya papa igirira impungenge cyane ubutegetsi bwa papa maze yiyemeza gukoresha ibishoboka byose ngo ikureho byangushye umugorozi akoresheje imvugo y'uburyarya n'ubuhanga yari afite kurusha abandi benshi yereka umwami w'abami wari ukiri muto yuko byaba ari ubuswa kandi biteje akaga kurekura umupadiri udafite agaciro maze tukemera guheba urukundo no gushyigikirwa byari bifitiwe ubutegetsi bw'i Roma ayo magambo ntiyasize ubusa nyuma y'umunsi ruteri yitabyeho umwami w'abami Charles Kent yoherereza urukiko ubutumwa bumenyesha ko we yiyemeje gukomeza amatwara ya politiki bamubanjirije kandi ko azakomeza gushyigikira itorero gaturika ruteri wari wamaze kwanga kwisubiraho ku byo yitirirwaga ko ari amakosa ibihano bibabaje byagombaga kumugeraho we ubwe ku bw'ubuhakanyi yigishije umupadiri umwe uhaguruka akarwanya kwizera kw'abakirisito nzatanga ubwami bwanjye bwose ubushobozi bwanjye inshuti zanjye n'umutungo wose umubiri amaraso umwuka n'ubugingo bwose kugira ngo mpagarike ayo marorerwa ngiye kurekura Martin ruteri ariko mubuze kongera guteza akaduruvayo mu bantu hanyuma nzakurikizaho kumurwanya n'ubuyobe bwose buzamugaragaraho n'abayoboke be mbace mu itorero nkoresheje itegeko n'ubundi buryo bwose bushoboka kugira ngo bitsembwe ndasaba abagize ubutegetsi bose kwitwara nk'abakirisitu b'ukuri umwami w'abama bivuga atyo anasaba ko urwandiko rw'inzira rurinda ruteri rwitabwaho kuko mbere yo kumuhagurukira bagombaga kumureka akabanza kugira iwe mu mahoro ibitekerezo bibiri bihabanye bigaragara ubwo mu rukiko intumwa zikorera mu bwihisho ba maneko n'abahagarariye papa bongera gusaba ko urwandiko rw'inzira rwahawe ruteri rutitabwaho baravuga bati uruzi rwa rine rugomba gushyirwamo ivu rye nk'uko rwashyizwemo ivu rya yohana huse dore hashize imyaka ijana ariko ibikomangoma byo mu budage nubwo nabyo byari mu ruhande rwa papa bikaba byari abanzi bakomeye ba ruteri banze kwemera ako gasuzuguro gapfobya kwizera gushikamye kandi guhesheje igihugu icyubahiro babibutsa akaga kakurikiye urupfu rwa huse maze bavuga ko batakongera gutinyuka guteza akaga nk'ako igihugu cy'ubudage n'umwami wabo ukiri muto umwami sharira ubwe aza gusubiza icyo gitekerezo cy'ubugome ati kwizera nyakuri no gukiranuka biramutse byirukanywe ahandi hose byagombye kubona ubuhungiro mu mutima w'ibikomangoma ariko abanzi ruharwa b'umugorozi bamugira inama mbi yo kwemera gukorana nabo nk'uko Sigmund yabigenje mu gihe cyahuse ngo bamushyikirize itorero rimufatire ibyemezo maze bibukiranya uko byagenze mu gihe inama yari ikomeye ubwo huse yerekanye iminyururu yari imuboshye akibutsa umwami kwizera yarahiriye umwami yarasubije ati ibyo simbikangwa nka Sigmund nyamara sharire nawe yahakanye ukuri kwa rutera igihe yandikaga ati icyifuzo cyanjye ni ugukurikiza urugero rw'abakurambere yari yariyemeje kutazareka inzira y'umucyo n'ubwo byaba gushaka gukurikiza ukuri cyangwa ubutabera uko byakozwe na ba sekuruza azakomeza gushyigikira ubupapa n'ubwo haba mu bwicanyi no mu bibi byose buregwa ahera ko yanga kwakira umucyo mushya uruta uw'ababyeyi be yanga no kwemera gukora icyo ari cyo cyose batigeze bakora hari benshi bameze batyo muri iki gihe bakomeza kwihambira ku migenzo n'imico ya ba sekuru iyo umukiza aberetse umucyo mushya barawanga kuko batigeze bawubona na ba sekuru ariko ntabwo turi mu bihe bihwanye n'ibya ba sogokuru ku bw'izo mpamvu inshingano zacu ntizihwanye n'izabo mu gihe cyabo imana ntabwo izatubabarira niba kugira ngo turangize inshingano zacu ubu tubanza kwigana urugero rwa ba sogokuru aho kureba urugero rw'ukuri mu ijambo ry'imana twandikiwe inshingano yacu ni nini cyane kuruta iya ba sogokuruza dushinzwe umucyo badusigiye nk'umurage nyamara dushinzwe nanone umucyo twabonye wiyongereyeho tumurikirwa n'ijambo ry'imana yesu yabwiye abayuda banze kwizera ati iyaba ntaje ngo mvugane nabo ntibaba bafite icyaha ariko noneho ntibafite uko biregura icyaha cyabo imbaraga y'imana nanone yari yerekaniwe muri ruteri ngo ibwirwe umwami w'abami n'ibikomangoma by'ubudage uko umucyo w'imana wavaga mu ijambo ryayo niko umwuka wayo yawukwizaga ubuheruka mu nteko y'abantu nk'uko pirato mu myaka amagana mbere y'icyo gihe kubw'ubwibone no kuba ikirangirire byatumye yinangira umutima ntiyakira umukiza w'isi nk'uko felix yatinye agahinda umushyitsi yohereje intumwa y'ukuri agira ati none genda nimbona uburyo nzagutumira nk'uko agiripa watinywaga yageze ubwo avuga ati ubuzeha tukanyemeza kuba umukristo umwami sharire ntiyemera ubutumwa mvajuru yiyemeza gukurikiza kamere ye y'ubwibone na politike yo kutemera umucyo uwo ari wo wose n'ubwo waba uw'ukuri inkuru z'impuha y'uko hariho umugambi wo kwica ruteri zakwirakwizwaga hose mu mudugudu bibabaza benshi abakundaga umugorozi uruteri bari benshi cyane kandi bari bazi ubugome roma yagiriraga batinyukaga bose kutavuga rumwe nayo nuko biyemeza gushaka uburyo bwose bwatuma aticwa ibikomangoma amagana menshi biyemeza kumurinda benshi banenga kumugaragara intege nke ziri mu butumwa bw'umwami bushyigikira ubutegetsi bw'inkoramaraso bwa roma inyandiko zitari zimwe zagiye zimanikwa ku mazu n'ahagaragara hose zimwe ziciraho iteka ruteri izindi zimurengera kandi zimushyigikira urwandiko rumwe muri zo rwavugaga amagambo asobanutse y'umunyabwenge wagize ati wagihugu we iyo ufite umwami ari umwana muto kandi ibikomangoma byawe bikaba ibiryakare uba ubonye ishyano urukundo rubanda bari bafitiye ruteri rwatumye mu gihugu cyose cy'ubudage umwami w'abami n'abajyanama be bose babona ko guhohotera ruteri bakamwica byahungabanya amahoro y'igihugu cyose ndetse n'ubutegetsi Federico wisakise yagiraga amakenga ntagaragarize ibitekerezo by'umugorozi nyamara agakomeza kumuhanga amaso mu byo akora n'iby'abanzi be bakora mu gihe ku rundi ruhande hari abadahisha rwose uruhande baherereyemo bakanagaragaza ko bashyigikiye ruteri ibikomangoma abagenda ku mafarashi abakomeye bo mu gihugu abanyamadini n'abandi benshi bazengurukaga icumbi rya ruteri bakinjira bakarigenzura nk'aho bamubonamo kuba umuntu w'indengakamere yemwe n'abamubaragaho amakosa ntibaburaga gutangarira uwo muntu ufite ubupfura bungana butyo butuma yemera guhara amagara ye aho kunyuranya n'umutima we uhana bakoresha ubushobozi bwabo bwose kugira ngo ruteri yemere kumvikana na roma ibikomangoma n'abakomeye mu bwami bamwereka ko nakomeza ibitekerezo binyuranyije n'iby'itorero n'abepiskopi azacibwa mu gihugu kandi atazongera kubona uburinzi rutera abasubiza iryo jambo agira ati inkuru nziza ya kirisito ntishobora kuvugwa ngo habure imbogamizi byashoboka bite rero ko ubwoba no gutinya urupfu byantandukanya n'umukiza n'ijambo rye kandi ari ryo kuri konyine reka da nahitamo ahubwo gutanga umubiri wanjye ukavushwa amaraso ndetse n'ubuzima bwanjye bwose bongera kumwingingira kwemera umwanzuro w'urubanza uri butangwe n'umwami w'abami kandi ko atagomba kugira icyo atinya rwose arabasubiza ati mbyakiranye umutima mwiza rwose ko umwami w'abami ibikomangoma n'abakirisito bato bose muri ubu bwami basuzuma bagacira urubanza ibitabo byanjye ariko icyo mbasaba ni uko babigereranya n'ijambo ry'imana twebwe abantu icyo dusabwa gusa ni ukuryubaha niryo rigenga umutimanama wanjye kandi kuba imbohe yaryo nibyo binezeza bongeye kumwoherereza izindi ntumwa arazisubiza ati ndemera kureka urwandiko rw'inzira nshyize ubugingo bwanjye mu maboko y'umwami w'abami ariko ibyo kumurekurira ijambo ry'imana ntibikabeho avuga yeruye ko yemera iby'inama rusange yemeza niba ibyo bemeza bitanyuranye n'ibyanditswe byera yongeraho ati ku byerekeye ijambo ry'imana no kwizera buri mukristo wese ni umucamanza nk'uko papa ari uretse ko papa ashyigikiwe na miliyoni z'abajyanama ari inshuti ari abanzi be bose bagera aho babona ko gukomeza kumwingingira kwiyunga n'ubupapa bidashoboka iyo rutera ateshuka ku kajambo na kamwe gusa satani n'abamarayika be baba baratsinze ariko ubutwari bwe n'ukuntu yahagaze atajahagurika byatumye itorero rigira umudendezo iryo riba itangiriro ry'igihe gishya cy'amahoro ubuyobozi bw'uwo mugabo umwe rukumbi watinyutse kwihandagaza bikuye ku mutima agahagararira idini bwagize imbaraga yo guhindura imiterere y'idini n'isi yose si ibyo mu gihe cye gusa ahubwo byari n'ibyo mu gihe cyajyaga gutera abantu imbaraga kugeza ku mperuka y'isi bisobanura ngo abajyaga kuzarenganywa bose nka we ubushobozi n'icyubahiro by'imana byagaragaje ko bitsinze inama z'abantu ndetse n'ubushobozi bwa satani ubwe bidatinze ruteri aza guhabwa itegeko n'umwami w'abami ryo gusubira iwe yari azi ko icyo kimenyetso kigiye gukurikirwa no kumwica ibihe bibi biteye ubwoba byari bimwugarije ariko ava iwomzi umutima we wari wuzuye amahoro n'umunezero yagize ati satani ubwe niwe wari ufashe uwo murwa wa papa ariko kirisitu yari afitemo icyanzu gihagije kandi umunyaburiganya yemera ko kirisitu ariwe ufite imbaraga kumurusha amaze kugenda ntiyashatse ko gukomera ku byo yizera bifatwa nk'aho ari ukugomera ubutegetsi ruteri yandikira umwami w'abamati imana niyize imitima yacu imbere umugabo yuko niteguye kubaha byimazeyo nyakubaha umwami w'abami haba mu munezero cyangwa mu gihe cy'umubabaro byaba kubaho cyangwa urupfu ariko ntagize ikindi ndutisha ijambo ry'imana kuko ari ryo ribeshejeho umuntu wese mu bikorwa byose muri iki gihe gushikama kwanjye ntikuzahinduka kuko inyungu cyangwa igihombo muri byo ntibigereranywa n'agakiza ariko imana ishaka ko mu birebana n'iby'ubugingo buhoraho hatagira umuntu wumva ko ari utundi kwicisha bugufi mu byerekeye iby'umwuka niko gusenga k'ukuri kutagira undi kugenerwa uretse umuremyi wenyine amaze kugaruka nanone umugorozi yongera kwakirwa n'abantu bo mu nzego zose bamushima biba igitangaza kubona yakirana umunezero n'abayobozi b'idini kandi ari umupadiri wavumwe na papa kandi abayobozi mu nzego za leta bakamwakirana urugwiro kandi ari umuntu wasuzuguwe n'umwami w'abami ndetse bamusaba kubwiriza n'ubwo yari atabyemerewe n'umwami w'abami yemera kuzamuka kuri aritari ati sinigeze niyumvisha ko ijambo ry'imana ryagira igihe ritavugwa niki cyatuma ntarivuga n'ubu ubwo hari hashize igihe gito avuye iwomzi maze abayoboke ba papa bahabwa inyandiko n'umwami w'abami imuciraho iteka inyandiko ze ziciriwe urubanza rwo gutwikwa kandi ubuzima bwe butanzwe mu maboko y'uwo ari we wese uzamushaka nyuma yo kurangira k'urwandiko rw'inzira iyo nyandiko yanditswe n'intumwa ya papa yihanangirizaga uwo ari we wese uzihandagaza agacumbikira umudayimoni ufite izina rya ruteri wihinduye ishusho y'umuntu akiyambika icyubahiro cy'umupadiri uzamuca iryera wese asabwe kumufata akamushyikiriza urukiko rw'umwami w'abami abamuyoboka bose n'abatemera gukurikiza iri tegeko nabo bafatiwe ibyemezo ku mutungo wabo wa wundi eregitoro w'isakise n'ibikomangoma byari bishyigikiye ruteri bose bari bamaze kuva iwomzi nyuma yo kugenda kwe kandi itegeko ry'umwami w'abami ryemezwa n'ikimenyetso cy'inama noneho abaroma bari mu byishimo kuko bibwiraga ko amaherezo y'umugorozi ageze ku musozo ariko muri ayo masaha y'akaga imana yari yateganirije umugaragu wayo icyanzu ijisho ritagoheka ryari ryakurikiranye amagenzi yose ya riteri kandi umutima wa nyirimpuwe wari witeguye kumugoboka birumvikana ko nta kindi cyajyaga gushimisha abaroma uretse urupfu rwe kandi yajyaga gusimbuka amajanja y'ingwe ari uko abonye ubwihisho imana ikorera muri federico w'isakise imuha igitekerezo cy'uburyo bwo kurinda umugorozi abifashijwemo n'inshuti ze z'ukuri umugambi wa frederico w'isakise ushyirwa mu bikorwa ruteragira ijisho ryiza mu banzi no mu bakunzi be mu rugendo rwe agaruka arafatwa bamutanya n'abo bari kumwe maze bamwihutisha bwangu mu mashyamba y'ituringe bamugeza i watburg ahantu hitaruyeho mu misozi kujyanwa kwe akagezwa aho hantu byabaye amayobera ku buryo na frederico ubwe yamaze igihe kirekire atarasobanukirwa n'uburyo yagejejwe aho hantu uko kutabimenya kwari gufite umugambi mu gihe cyose frederico atarasobanukiwe n'ubwihisho bwa ruteri ntiyajyaga no kumenya uko yabihishurira abandi icy'ingenzi gusa ni uko yari azi ko ari ahantu h'umutekano ibindi ntibyari ngombwa ibihe by'umuhindo urugaryi impeshyi n'itumba byose biraza birinda birangira rutera akiri muri icyo gifungo uwitwa leyandire n'abambari be ubwo bari bishimye cyane bibwira ko umucyo w'ubutumwa bwiza urimo kuzima nyamara aho kuba bityo umugorozi yari arimo arushaho kuzuza itara n'ubutunzi bw'ijambo ry'imana kandi umucyo waryo wajyaga kumurikana imbaraga nyinshi kuruta mbere muri ubwo bwihisho butuje watibag ruteri yari yishimiye kubona akanya ko kuruhuka amakimbirane ariko ntiyajyaga kunezezwa no kwigumira mu kiruhuko gusa atuje kuko yari amenyereye ubuzima bwo gukora no guhangana ntiyari gushimishwa no kuba imburamukoro muri iyo minsi yo kwiherera ishusho y'itorero yamuzaga imbere maze akaboroga afite kwiheba mbega nta muntu n'umwe utinyutse guhaguruka ngo abe urukuta rukingira inzu ya isirayeli muri iyi minsi y'umujinya w'imana nuko ibyo bitekerezo bikagaruka kuri we agatinya kuba yaregwa ubugwari kuko yahunze kurwana ubundi akigaya gutinya kubabazwa n'imibereho ye ariko buri munsi yagiraga ibyo akora kandi byinshi birenze kuba byakorwa n'umuntu umwe ikaramu ye ntiyigeze ihwema kwandikishwa mu gihe abanzi be bibeshyaga ko bamucecekesheje baje gutangazwa no kubona ibimenyetso byinshi bigaragaza ko agikora ibitabo byanditswe n'intoki ze byasohotse ari byinshi bikwira ubudage akorera bagenzi b'igikorwa gikomeye cyane cyo gusobanura isezerano rishya mu rurimi rw'ikidage hejuru aho kuri uwo musozi aho yamaze igihe cyaba hafi y'umwaka yakomeje kwamamaza ubutumwa bwiza no kwamagana icyaha n'amakosa yakorwaga muri ibyo bihe ntabwo rero kuba ruteri yarahungishijwe uburakari bw'abanzi be imana yashakaga kumuha gusa agahe ko kuruhuka ahubwo yari imuhamagariye nanone gukora imirimo y'agaciro gakomeye hari ibyangombwa bindi bisabwa kugerwaho kuruta ibyo muri ubwo bwiherero n'umwijima w'ishyamba ryo mu misozi ruteri yari yatandukanye n'imvugo z'abantu bamusingizaga no kumushyigikira ibyo bimukiza igishuko cyo kwibona no kwiyiringira bikunze kuzanwa kenshi no gutsinda kubabazwa no gucishwa bugufi bimutegurira kumanuka kuri ako gacuri aho yari yazamuriwe bya vuba vuba afite noneho gukomera iyo abantu banze kunyurwa n'umudendezo bahabwa n'ijambo ry'imana bituma bagira umutima wo kwerereza abantu imana yakoresheje kugira ngo bace imigozi yari ibaboheye mu byaha n'imihango ya gipagani satani agerageza kuyobya abantu aberekeza ku gutekereza no gukunda abo bantu aho gukunda imana bagaha icyubahiro ibikoresho by'imana maze bakibagirwa ukuboko kw'imana kwari ko kwayoboye ibyo byose kenshi cyane abayobozi b'iby'umwuka bahawe icyubahiro muri ubwo buryo bibagirwa ko babikesha imana nuko bakagwa mu kigeragezo cyo kwiyemera ubwabo igikurikira ibyo ni uko bageraho bagashaka kwigarurira ibitekerezo by'abo bantu maze bakabagira abayoboke babo aho kuyoborwa n'ijambo ry'imana umurimo w'ubugorozi wagiye udindizwa n'abahamagariwe kurengera ukuri ariko nyuma bakagwa muri uwo mutego umukiza yashakaga gukiza ako kaga igikorwa cy'ubugorozi ntiyifuza ko uwo murimo uhabwa ikimenyetso cy'ubushobozi bw'umuntu mu mwanya w'ikimenyetso cy'ubushobozi bw'imana abantu bari bahanze amaso yabo ruteri nk'umurengezi w'ukuri kw'ijambo ry'imana bituma imana ibimuhungishije kugira ngo amaso yose yerekezwe ku muremyi uhoraho rikomokaho